Iyi ni radiyo ijwi y'amerika iyi ni radiyo ijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese mu duteze amatwi mwe neza aha muri studio ya cumi muri kumwe na frederic nkundikije nanjye jeffrey mutagoma turabasuhuje tunabaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya
guca inyuma y'uwo mwubakanye byohoterezwa guhanwa amategeko y'u rwanda niba icyaha kiriya cy'ubusambanyi cyo guta urugo cyo kugira inshoreke ari kuri twebwe n'ubundi mu mikorere yacu ya buri munsi duhora duhura nabyo duhura nabyo iyo umuntu amaze guta urugo yagaruka bakamufunga n'ubundi bisa nk'aho umufashije gukomeza guta urugo igihe kirekire na leta ntiwasobanura yuko wari wataye urugo uba rurimo kandi ari muri gereza
madamu judith kanakuze umuryango porofome twese hamwe n'abikesha deni abo bombi bakaba bagejeje ibisobanuro ku rukiko rw'ikirenga rwo mu rwanda rusuzuma ikirego cyatanzwe n'impuguke mu by'amategeko cy'uko zimwe mu ngingo z'itegeko rihana zishya zaba zinyuranije n'itegeko nshinga ry'igihugu
perezida w'igihugu cya mozambique yatangaje ko abantu bahitanywe n'umuyaga w'igihuhusi hamwe n'imvura isigenya bashobora gushika ku gihumbi
mu rwanda biravuga ko ingabo z'igihugu zarwaniye mu ishyamba rya nyungwe n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana
umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya nouvelle zelande yatangaje ko leta yiwe igiye gusohora amategeko mashasha agenga uburenganzira bwo gutunga inkoho
naho abadepite bo mu ishyaka riri ku butegetsi muri uganda bashyigikiye ko perezida yoweri museveni w'icyo gihugu yakongera kwiyamamariza indi manda aya makuru yose n'ayandi ntimuve ku maradiyo yanyu turayagarukaho mu kanya
amakuru avugwa hirya no hino ku isi perezida w'igihugu cya mozambique philippe nyusi yatangaje ko abantu barenga igihumbi bashobora kuba bahitanywe n'umuyaga w'igihuhusi uvanze n'imvura y'isegenya wiswe adayi igihuhusi kitari bwaboneke muri myaka mirongo ibiri irangiye mu ijambo yacishije ku iradiyo igihugu uyu munsi ku wa mbere nyusi yavuze ko naho igitigiri cy'abantu baguye muri icyo kiza kimaze kumenyekana kingana n'abantu mirongo umunani na bane gusa icyo gitigiri ngo gishobora kurenga abantu igihumbi nyusi yashikirije iryo jambo nyuma yaho arangirije urugendo yagize na kajugujugu mu kirere cyo mu gisara ca beira hamwe no mu ntara ya manika no na sofara aho iboneye ico gisagara n'izo ntara vyasinzikaye uyu muyaga w'igihuhusi n'iyo mvura isegenya vyatanguriye mu gisagara ca beira mu ndwi iheze maze bica bikwiragira mu gihugu hagati imbere yo gushika mu gihugu ca zimbabwe no mu gihugu ca malawi ibiharuro bishikirizwa muri iki gihe bivuga ko abantu amajana abiri na cumi na batanu bamaze guhitanwa n'ibiza nk'ivyo muri ivyo bihugu uko ari bitatu mu gihe abandi amajana n'amajana bataratorwa ibiro mpuzabakungu bijejwe kugarukira ku mbabare red cross bivuga ko abantu barenga umuriyoni n'igice bataye izabo kubera uyu muyaga w'igihuhusi hamwe n'iyo mvura isegenya
amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp aravuga ko amatsinda y'abigaragambya muri sudani yateraniye khartoum mu murwa mukuru w'icyo gihugu kuri uyu wa mbere aramagana ubutegetsi bwa perezida omar al bashir amusaba kwegura ababyiboneye baravuga ko abari mu myigaragambyo bagendaga batera hejuru bagira bati ukwishyira ukizana amahoro ubutabera gahunda yo kurwanya ubutegetsi bwa perezida bashir igiye kwinjira mu kwezi kwa kane ku ya cumi n'icyenda z'ukwa cumi n'abiri mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani havutse imyigaragambyo muri sudan itewe n'izamuka ry'igiciro cy'umugati kuva icyo gihe abitabiriye iyo myigaragambyo bagiye biyongera basaba perezida bashir kwegura ku butegetsi amazeho imyaka mirongo itatu hashize igihe abaturage bo muri iki gihugu bafite umujinya baterwa n'ibibazo by'ubukungu barashinja ubutegetsi bwa perezida bashir imicungire mibi yabwo imyigaragambyo nk'iyo kandi yongeye kugaragara mu gace ka bahari no mu karere ka riyad abapolisi bashinzwe guhosha imyigaragambyo batatanije abigaragambya barasa ibyuka biryana mu maso ariko ababibonye baravuga ko bitakomye mu nkokora abanyeshuri i Khartoum mu murwa mukuru nabo kwigaragambya
muri kumabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika ivyuma bifata amajwi vyo mu ndege boeing amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max umunani yagize isanganya mu ndwi iheze mu gihugu ca ethiopia hamwe n'izindi ndege yo muri ubwo bwoko nyene yagize isanganya mu gihugu ca indonesia vyerekana ibintu bisa nk'uko umushikiranganji w'igihugu ca ethiopia ajejwe gutwara abantu n'ibintu yabitangaje dagma witsa moje yabwiye amenyeshamakuru kw'icuma gifata amajwi kikongera kikandika bibera mu ndege vyose catowe kikiri kizima ari navyo vyatumye bashobora kubona no kumva ibintu vyose biri muri ico cuma moje yavuze ko raporo ya mbere yerekana yerekeye indege yagize isanganya igahitana ubuzima bw'abantu ijana na mirongo itanu n'indwi bose bari muri yo izosohorwa mu minsi mirongo itatu muri iki gihe kandi ibiro vya leta ya amerika bijejwe uruja n'uruza rw'indege birabandanya gushikirizwa amakenga ku mategeko bw'ubwo bwoko bw'iyo ndege gushika ubu ivyo biro bivuga ko vyasuzumye neza ubwo bwoko bw'iyo ndege imbere y'uko zitangura gukoreshwa yamara muri iki gihe hari amakuru ariko aratangazwa avuga ko ubushikiranganji bwa leta z'ubumwe za amerika bujejwe gutwara abantu n'ibintu buriko burasuzuma ivyakozwe vyose imbere y'uko ubwo bwoko bw'indege boeing amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max umunani zishirwa ku masoko
amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters aravuga ko abadepite bo mu ishyaka riri ku butegetsi muri uganda bashyigikiye ko perezida yoweri museveni w'icyo gihugu yakongera kwiyamamariza indi manda icyo cyemezo ngo cyafatiwe mu nama yabaye ku mugoroba wo ku cyumweru aramutse atsinze amatora ateganyijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe museveni ufite imyaka mirongo irindwi n'ine y'amavuko yaba agiye kugeza kuri mirongo ine muri yo ari ku butegetsi museveni ni umwe mu bategetsi bawumazeho igihe kirekire muri afurika akanama ngishwanama k'ishyaka rya national resistance movement nrm riri ku butegetsi muri uganda kemeje mu kwezi gushize ko kazashyigikira museveni kongera kwiyamamariza indi manda abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi bategerejweho kuzafata icyemezo cyabo mu mpera z'uyu mwaka kuba ashyigikiwe n'abadepite na bamwe mu barwanashyaka b'ibanze museveni arabura gatongo yemezwe burundu n'ishyaka leta ya museveni yahinduye itegeko nshinga ritemereraga umuntu urengeje imyaka mirongo irindwi n'itanu kwiyamamariza kuyobora igihugu aramutse yongeye kwiyamamaza yaba ahanganye n'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi umudepite robert cyagulanyi wahoze ari umuririmbyi uzwi ku izina rya bobi wine
muriko murabandanya kumviriza iradiyo hijwi ry'amerika umushikiranje wa mbere w'igihugu ca novelle zelande uyu munsi ku wa mbere yatangaje ko leta yiwe yafashe ingingo zihinagura amategeko agenga uburenganzira bwo gutunga inkoho inyuma y'aho abantu isinzi bagandaguriwe ku misigiti ibiri yasinda ardena yatangaje ko izo ngingo avuga ko zizotuza ubwicanyi mu gihugu mu banyagihugu zizoshirwa ahabona mu minsi icumi yatangaje kandi ko ibiziga byose mirongo itanu by'abagandaguriwe muri iyo misigiti bizaba bimaze gushikirizwa imiryango ku munsi wa gatatu kugira ngo ishobore gushingura abayo hakurikijwe imigenzo ya kisilamu icegera c'umukuru w'igipolisi wali hawa maha ejo ku munsi wa mungu yavuze ko ibiro harongoye bimaze kubona n'abakuru b'amadini ya isilamu kugira ngo abumvishe ikiringo igikorwa cyo gusuzuma ibiziga kizomara kugira ngo habe itohozwa nyakuri ivyo ngo yabikoze kuko azi neza ko mu migenzo ya kisilamu abantu bitaba imana bafubwa imbere y'amasaha mirongo ibiri nane amazina y'abantu bagandaguwe ntarashirwa ahabona naho imiryango yabuze imaze kumenyeshwa
umuyobozi w'umujyi wa Utrecht mu Buholandi aravuga ko abantu batatu baguye mu bwicanyi bwakozwe n'umuntu wamishe urusasu ku bari muri gari ya moshi ntoya igipolisi cyo mu Buholandi kirashakisha umugabo wavukiye muri Turukiya gikurikiranyeho kurasa abo bantu kuri uyu wa mbere umuyobozi ushinzwe kurwanya iterabwoba mu Buholandi Peter Jap Albersberg aravuga ko uwo mugabo ushakishwa yarasiye ahantu hatandukanye muri uwo mujyi cyakora yirinze kugira icyo atangaza ku mubare w'abahitanywe n'urwo rusasu cyangwa bakomeretse igipolisi cyo muri icyo gihugu kiravuga ko cyohereje kajugujugu zirimo abagiye gutabara inkomere kigasaba abantu guha rugari abashinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze kugira ngo babashe kugoboka inkomere
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isami radinari yi washington dc mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero cumi n'icenda n'imetero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo yacu inshuti ya bose fm mirongo umunani umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudukurikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu at gmail com na facebook kuri aderesi radiyo yacu no kuri site yacu ariyo wa eshatu radiyo yacu voa com amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda ahari igisa n'urujijo mu nzego z'ubutegetsi mu karere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda ku makuru avuga ko mu rukerera rw'iki cyumweru hari abantu batazwi bitwaje intwaro bagaragaye mu murenge wa karambi uhana imbibe n'ishyamba rya nyungwe reke iyi nkuru tuyibaze umunyamakuru wacu uri mu rwanda temisitokire mutijima abo barwanyi bivugwa ko bari hagati ya mirongo inani na batanu n'ijana barimo abambaye impuzankano za gisirikare abandi bambaye gisiviri binjiriye mu kagari ka kagaramaho muri karambi barangisha inzira yabageza mu ishyamba rya nyungwe nk'uko inkuru dukesha ikinyamakuru umuseke cyandikirwa kuri interineti cyaha mu rwanda ibivuga nyuma yo gushimuta umukuru w'umwe mu midugudu igize ako kagari hamwe n'undi muturage baje kubarekura mu bihe bitandukanye bahereye kuri uwo muturage wundi iki kinyamakuru gikomeza kivuga ko umwe mu bayobozi bo ku rwego rw'ibanze utifuje gutangaza amazina yakibwiye ko nyuma y'ibi mu gice cy'ishyamba rya nyungwe cyegereye umurenge wabo wa karambi humvikanye amasasu mu gihe kigera ku isaha bagakeka ko rero ingabo z'u rwanda zarasanaga n'abagabye icyo gitero mu gushaka kumenya neza iby'icyo gitero ijwi rya amerika yagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere ka nyamasheki bwana kamari eme fabie atubwira ko ari mu nama ku butumwa bugufi twamwohereje kuri telefone ngendanwa yadusubije ko ayo makuru ntacyo arayamenyaho nubwo bwana uwizeyimana emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge wa karambi yabwiye umunyamakuru w'ijwi rya amerika ko ari mu nama ndetse akamusaba ko ibyo amubaza yabivuganaho n'umuyobozi w'akarere mu kiganiro n'umunyamakuru wa kimwe mu bitangazamakuru bikoreraho imbere mu gihugu iby'uko abo bantu bitwaje intwaro bagaragaye mu murenge ayobora yabyemeje bagereje iwacu saa kumi batambuka saa kumi niwo muntu wa mbere yababonye yaravuye i kigali ni ukuvuga ngo ni abantu batambutse umuntu ubabonye aduha amakuru ko abonye umurongo w'abantu batazwi batambuka kandi baba bashobora kuba bafite intwaro turabakurikirana tureba banyuze hamagara n'ingabo nta n'ubuyobozi bw'akarere ko tubonye abantu batazwi kandi turi kubakurikirana tureba aho banyura basaba berekeza nko mu ishyamba kugeza igihe rero nyine badutabariye abasirikare bakahagera nabo bakababona barabakurikirana rero bwaritambukiraga gutyo bakajya babwira abaturage bari kuvuza induru ngo muravuze induru z'iki tubatwaye iki ko nta n'uwo dushaka muri mwebwe icyakora ibyishimutwa ry'abo baturage babiri barimo n'umukuru w'umudugudu uyu muyobozi avuga ko ibyo bitabayeho ntabwo umuyobozi w'umudugudu bamushimuse igihe umuyobozi umudugudu namuhamagaye umunyamakuru ngo nabyuke ko niyo n'umuturage amuha amakuru namubwira ngo byuka ukangura abaturage none igihe turi kuvugana nawe ari gukomangira abaturage babamugezeho baramazanije muri kuvugana ati ndi kubyutsa ahantu bajya gusenga ati dore telefone barayifunga baramubwira ati rero tuyobora inzira utwereke twe twigiriye ku ishyamba ntacyo tugutwara baragenda nyine bamugejeje ku ishyamba aho ngaho bamusubiza telefone yamubwira ngo basubirayo nta n'ikintu bamutwaye nta n'ikintu bamubwiye ni ibyo bamubwiye gusa ngo nabeshye aba bashaka kujya barashaka kugira mu ishyamba yaranagarutse nyine namebwe yaradusanze na metero ku musozi aratubwira uko byagenze naho ku kijyanye n'imirwano yaje gushyamiranya ingabo z'igihugu n'abo barwanyi uyu muyobozi avuga ko nyuma y'aho zibakurikiriye baje kumva amasasu avugira kure mu ishyamba ariko nta mirwano yabereye hafi aho mu giturage ku bijyanye n'aho baba bakeka abo barwanyi baba baraje baturuka uyu muyobozi yasubije muri aya magambo ibyo byose baturutse y'amazi kuko bazimuhora bose bazakiriye imbere bashobora kuba barambukiye mu kigo ntabwo namenya ngo baratuza bumva hano nta handi baturuka aho abantu bambukiye ni uko bibarutse bari banyuze mu yindi mirenge kirimbi macuba tubabona bageze iwacu ntabwo bavaga mu ishyamba bamanuka basaba bari gushaka kujya mu ishyamba abavuga ikinyarwanda hagati yabo yatubwira ko bavugaga igishwari n'ibibarengara umudugudu we bagendanye nyine bamuganiza mu kinyarwanda ariko bagera nyine nabo bakavuga mu gishwari n'ibingara kugeza ubu igisirikare cy'u rwanda ntacyo kiratangaza kuri aya makuru twagerageje kuvugisha umuvugizi wacyo liyetena koroneli munyengango inosa ariko ntibyadukundira kuko atitabaga telefone ye ngendanwa ubutumwa twamwandikiye nabwo yari atarabusubiza kugeza igihe twatunganyaga iyi nkuru amakuru y'abo bantu bitwaje intwaro binjiye aha muri nyamasheki avuzwe nyuma y'igitero cyagabwe ku modoka eshatu zitwara abagenzi mu ishyamba rya nyungwe ku gice cy'akarere ka nyamagabe gahana imbibi n'aka ka nyamasheki binasangira ishyamba rya nyungwe icyo gihe inzego z'igisirikare mu rwanda zivuga ko icyo gitero cyo mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani cyahitanye abantu batandatu abakigabye bahungiye mu gihugu gituranye cy'uburundi kuva icyo gihe kugeza ubu umubare w'abasirikare warongerewe ku buryo budasanzwe mu ishyamba rya nyungwe ndetse bagaragara mu bikorwa byo kuhacunga umutekano amanywa n'ijoro temisitokire mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
urakoze temisitokire mu rwanda sentare nkuru yatanguye kumviriza ikirego cy'umunyamategeko asaba ko zimwe mu ngingo z'amategeko zokurwa mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha ngo kubera zinyuranye n'ibwirizwa shingiro ni inkuru ya asunika kaboyi umumenyesha amakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda Metre Richard Mugisha umunyamategeko wunganira abandi mu nkiko yareze asaba ko ingingo z'amategeko arebana no guca inyuma uwo mwashakanye ndetse n'izirebana n'ibyaha byo gusebanya zakurwa mu gitabo cy'amategeko hano ibyaha mu Rwanda kuko zinyuranyije n'itegeko nshinga ku nshuro ya mbere muri uru rubanza habonetsemo abitwa inshuti z'urukiko baje gutanga ibitekerezo byabo mu cyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye umwanya munini wahawe uw'ingingo y'itegeko rihana ubusambanyi guta urugo no guca inyuma uwo mwashakanye mu gitabo gishya cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda ibi byaha bifatwa nk'ibyaha bihanishwa igifungo kiri hagati y'amezi atandatu kugeza ku myaka ibiri umunyamategeko Richard Mugisha wunganira abandi mu nkiko ku ikubitiro yagaragarije urukiko ko icyaha cy'ubusambanyi ubushoreke n'icyaha cyo guta urugo bidakwiye gushyirwa mu gitabo cy'amategeko n'ibyaha mu Rwanda ahubwo byakabaye bishyirwa mu byaha mbonezamubano uyu munyamategeko watanze ikirego ndetse n'abamwunganira bavuga ko iyo umuntu aramutse akoze ibi byaha agafungwa amezi atatu cyangwa ane aba atabashije gufasha umuryango we nk'uko bivugwa bikaba binyuranyije n'ingingo ya cumi n'umunani y'itegeko nshinga aba banyamategeko bagasanga kandi leta igumye kuba ariyo igenza ibi byaha byakwangiza umutungo w'igihugu aho abashinzwe umutekano usanga bata umwanya birirwa ku bantu bagiye gusambana batanga amafaranga bakoresha ADN bagasanga aya mafaranga yakoreshwa ibindi bintu noneho umwe mu bashakanye wahohotewe akaba ari we wajya gutanga ikirego mugisha ati ntabwo leta ifite ububasha bwo kwinjira mu kibazo cy'abantu babiri ibibazo by'abantu babiri bashakanye nibo ubwabo bakwiye kubyikemurira leta itabyinjiyemo uhagarariye leta muri uru rubanza sipesiyoza kabibi wavuga ko ibi byaha by'ubusambanyi guta urugo n'ubushoreke bigira ingaruka nini kuri rubanda uyu munyamategeko agasobanura ko mu gihe ubushoreke butahanwa bakaregera indishyi gusa nk'uko abarega babyifuje gusezerana hagati y'umugabo n'umugore ntacyo byaba bikimaze uru rubanza kandi rwanitabiriwe n'abahagarariye impuguke cyangwa se imiryango itegamiye kuri leta basabye guhabwa ijambo muri uru rubanza nk'abitwa inshuti z'urukiko ihuriro ry'imiryango irengera inyungu z'abagore porofam twese hamwe ni bamwe mu bahawe ijambo umukuru w'uyu muryango jidite kanakuze avuga ko guhana ubusambanyi n'ibindi bibushamikiyeho byaba ari uburyo bwo gukoma imbere icyo yise icyorezo kigenda cyiyongera cy'ubusambanyi kandi bikagira ingaruka z'amakimbirane mu miryango niba icyaha nka kiriya cy'ubusambanyi cyo guta urugo cyo kugira inshoreke ari kuri twebwe n'ubundi mu mikorere yacu ya buri munsi duhora duhura nabyo duhura nabyo abaza batugana bose baravuga ko ari ikibazo cy'ubusambanyi aho tugiye bati bamwishe kubera ko yarazanye inshoreke aho undi atera yataye urugo ayo magambo yakomeza agaruka agaruka agaruka ni ibintu kuri twebwe birimo bisenya umuryango rero iyo bigumyemo tukabona nta rutangira nk'itegeko ngo ribikumire umuntu abizinukwe abone yuko azahanwa kuri twebwe tuba tubona ko ariho gufungura umuryango kugira ngo bya bindi bahora batubwira byimakazwa niyo mpamvu twinjiyemo rero ku ruhande rwa kaminuza y'u rwanda ishami ryayo ryigisha amategeko naryo ryohereje impuguke ziswe inshuti z'urukiko izi mpuguke zo zagaragaje ko ziri ku ruhande rushyigikiye k'ubusambanyi ubushoreke no guta urugo byakomeza kwamaganwa ariko impaka zavutse zigakemurwa mu buryo mbonezamubano aho kuba nshinjabyaha uyu ni bwana bikesha deni uhagarariye ishami ry'amategeko muri kaminuza y'u rwanda hari ibyo twagiye dusobanura bigaragaza yuko bitakumvikana nk'inyungu z'umuryango kuko iyo wa muntu afunzwe akenshi ahubwo wa muryango dushatse kurinda ari wo ugira ibibazo ubwo twahera nko ku bana ahubwo twebwe twumvaga nanone hari ikindi kibazo cy'uko iyo uwo muntu afunzwe akagaruka tuvuge yataye urugo ni amezi abiri bavuga iyo umuntu amaze guta urugo yagaruka bakamufunga n'ubundi bisa nk'aho umufashije gukomeza guta urugo igihe kirekire na leta ntiwasobanura yuko wari wataye urugo uba rurimo kandi ari muri gereza ibyo rero nabyo ugasanga hari ahubwo bikwiye gukorwa kuko amategeko y'igihugu ntabwo agarukira kuri mpanabyaha gusa twebwe nk'ishuri ry'amategeko ntabwo dushyigikira yuko ubusambanyi buba mu gihugu ahubwo dushyigikira yuko bukurikiranwa mu buryo butari ubwo guhana kugeza ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere impaka zari zikivuga gusa ku kibazo cy'ubusambanyi nawe izindi ngingo zirebana no gukoza isoni abayobozi bakuru b'igihugu no gutuka perezida wa repubulika zo zari zitarasuzumwa kandi nazo zifite abiswe inshuti z'urukiko baje kugira icyo bazivugaho asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
mu nama isanzwe ira mirongo ine ibibazo by'agateka muntu iherutse kubera i geneve mu gihugu cy'ubusuwisa dudu diene umukuru w'umurwi utohoza ku mabi yoba yarakozwe mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yasomye icegeranyo uh, cerekana ko agateka muntu kabandanya guhonyangwa mu burundi umushikiranganji w'agateka muntu mu burundi martin nivyabandi asaba amakungu kwima amatwi diene akavuga uh, ko umurwi wiwe ukora politike aho kwibanda ku bibazo by'agateka kazina muntu ni inkuru ya eroge burikaneza menyesha makuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu cya kenya Ico cegeranyo cyo mu gutohoza ku vyaha vyoba vyarakozwe mu Burundi kuva mu 2015 kivuga ko kuri manda yawo ya gatatu uwo mugwi ugiye kwibanda kurusha ku bijanye n'uburenganzira bw'abantu mu gihe c'amatora no kuraba ibintu canke imbarutso zishobora gutuma haba indyane canke ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu bifatiye ku matora muri rusangi uwo mugwi usigura kubandanya no gutohoza ku ngaruka mbi mu bijanye n'imibano n'ubutunzi ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu rigira umukuru w'uwo mugwi Dudu Diene amenyesha ko bibabaje kubona ubutegetsi bwa Gitega bwafashe ingendo yo kwanga gukorana n'ibisata vya ONU bijejwe atakazi na muntu utorero atanga no kugara Burundi ibiro vy'igisata ca ONU bijejwe atakazi na muntu kuwa 2028 ukwezi kwa kabiri guheze no kwankira abagize ibiro bigwanya icaha cyo guhohotera abantu kuja mu Burundi mu mwaka uheze kandi ico gihugu carinjiye mu masezerano agwanya kuboreza gufa abantu ikanemera kwakira ivyo biro abigize bakugururirwa amabohero hamwe n'ubusho ikindi kibabaje uwo mugwi urongowe n'uwo munyesenegali n'ukuntu leta y'u Burundi iharabika ikanacafuza ku giti cy'umwumwe abawugize kandi yabankiye kwishikira ku rubuga bwana Diene yemeza ko injyane za politike zadutse mu 2015 zitaratorerwa umuti kandi ko icihutirwa kuri leta ari itegurwa ry'amatora atererewe n'abanyagihugu ijana ku ijana ivyo bikaba biteye amakenga kuko ihamwa rya politike n'ubu rigituma abarundi benshi bahunga igihugu ikindi avuga kimuteye amakenga ntiburabuzwa n'icwa rya bamwe mu bike bikekwa ko batatoye muri kamarampaka yo mu kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani canke abatayemeje asigura ko bitobura gutera umutima uhagaze ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri agasaba amakungu gukurikiranira hagufi ingingo zose zifatwa muri iyo nzira amenyesha ko n'intererano zako imiryango isanzwe ikenye cane ariho nyangwa ry'agateka ka zina muntu raporo yasomwe kandi igaruka ku mitaha yasohorewe major pierre buyoya yahoze arongoye igihugu c'u burundi n'abandi cumi na batandatu bahoze abategetsi mu nzego za leta ivuga ko icaha bikekwa ko c'urupfu rwa perezida melchior ndadaye kiri mu bitegerezwa kwigwa n'umugwi wo kunwanisha abarundi severe nk'uko amasezerano yarusha yabitegekanije ivyashikirijwe na diane n'abo bakorana ntivyanyuze martin ivy'abandi umushikiranganji w'agateka kazina muntu mu burundi mugabo ntivyanamutangaje nk'uko abisigura ni raporo vy'ukuri ata kintu gishasha iza kuzana kuko yerekana yuko mu burundi hariho guhonyangwa hagati y'akazina muntu usanga yinjira mu by'amatora ataranaba ugasanga ariko arifatira mu gahanga inzego za leta tukaba tuvuga yuko ijya komisiyo ari iya politiki gusumba yuko yo ije kuraba by'agati y'akazina muntu icyo dusaba amakungu ni uko bogerageza bagatera ibyatsi ibikorwa biva muri ujya mugwi twebwe tubona rero yuko ibintu byifashe neza kandi aho dusigurira barabyumva keretse bari muri ujya mugwi ako nawe nyine bazi ukuri ngo bagashaka gukora ibyabo ibyo bakora byose gabriel rufyiri arongoye ishyirahamwe orikome akaba ari n'i geneve aho icyo cegeranyo casomwa asanga hari iyindi ngendo yofatwa mu gisata kitura mu by'ubutunzi n'imibano twe tubona badahugutse ibi navyo bijanye n'agatakazi muntu muri rusangi hari ababikurikirana babiraba twebwe ntavyo twoja mu gisata cacu ibi vy'uko abantu banyuruzwa twirwa turavyumva mu iradiyo babivuga mugabo kuvuga yuko navyo ni bitahari sinibaza ko vyo barukuri iyo umuntu bavuze ko bamunyuruje uyo muntu ntaheze ngo abone ngo avuge uti ari ngaha bica bigora leta ubwa mbere nibemera akabi barakuze iyo umuntu akuze rero ntaguma hakana nk'umwana aremera akavuga ati jewe ndabona ko hari ibibazo mugabo ndiko ndakora ibi n'ibi n'ibi n'ibi kugira ngo ndabitorere umuti imbere y'uko uwo muti utorwa icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu babona ko ibijanye n'umwidegemvyo mu vya politike vyorabirwa mu bukene bw'imigambwe imigambwe ntizopfinganya no mu rugo abana ntibangana no mu ishamba ibikoko ntibingana ni ukuvuga rero hari ibikoko bikuru bisumba ibindi no mu migambwe imibereho niko vyibaze mu ivyo bifashe mu burundi ni igihugu gifise imigambi myinshi kandi kubera umuzo w'iyo demokarasi canke ivyo vya droit de l'homme benshi bavuga ngo igi- leta ntiyoroheze imigambwe kuja hanahanahana eka n'ubukene bw'imigambwe kuko na twebwe canke n'umugambi useni david kugira ngo uje mu kibuga ni uko uba ufise uburyo Eh, udafise abanywanyi benshi nta buryo uzoronka bwinshi n'ejo rero ntibabimenye imigambi ntizongana rusiri nawe agaruka ku biranga intwaro yitaho abanyagihugu ubwa mbere ni uko abantu bose bashobora kuyivuza ata kibazo kirimwo ubwa kabiri ni kuyiga ata ngorane ubwa gatatu ni uko abantu bose bashobora gufungura ata kibazo kirimwo ubwa kane kuronka aho baba ata ngorane n'imwe irimwo ivyo navyo murabizi mu burundi ni akagwi k'abantu gatoyi cane hanyuma rero ikibazo urabona ko vyose baguma bahakana mwe mwumva ko kwanka ukuri we wumva ushobora gukira gute imigenderanire mibi hagati ya leta y'u Burundi n'igisata ca ONU kijejwe atakazi na muntu yatanguye mu mwaka wa 2016 inyuma ya raporo y'umugwi w'abahinga bigenga bavuze ko hakozwe muri ico gihugu ivyaha vy'agahomerabunwa n'ivyo mu ntambara mu mpera z'ukwezi kw'indwi umwaka ukurikira Burundi bwaciye bwisokora mu masezerano ya sentare mpanavyaha CPI nubwo yari yatanguje amatohoza gutyo kiba kibaye igihugu ca mbere ku isi gifashe iyo ngingo Eroje Urikaneza Nairobi Ijwi rya Amerika
imbere yo gusozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha reka tubibutse inshamake y'amakuru twashikirije jeffrey amakuru yo mu karere eh, twababwiye ko mu rwanda hari igisa n'urujijo mu nzego z'ubutegetsi mu karere ka nyamasheke mu burengerazuba bw'u rwanda ku makuru avuga ko mu rukera rwo ku cyumweru hari abantu batazwi bitwaje intwaro bagaragaye mu murenge wa karambi uhana imbibe n'ishyamba rya nyungwe
mu gihugu cya zimbabwe abantu bashika mirongo inani n'icyenda barapfuye nyuma yaho umuyaga w'igihusi uvanze n'imvura y'isegenya usamburiye ibice bitari bike byo mu ntara yo mu manuko umuyobozi w'umujyi wa utrecht mu buhorandi aravuga ko abantu batatu baguye mu bwicanyi bwakozwe n'umuntu wamishe urusasu ku bari muri gari ya moshi ivyuma bifata amajwi vyo mu ndege boeing amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max umunani yagize isanganya mu ndwi iheze mu gihugu ca etiyopiya hamwe n'ivyindi ndege yo muri ubwo bwoko nyene yagize isanganya mu gihugu ca indonesia vyerekana ibintu bisa nk'uko umushikiranganji w'igihugu ca etiyopiya ajejwe gutwara abantu n'ibintu yabitangaje dagma wit moja yabwiye abamenyeshamakuru ko icuma gifata amajwi kikongera kikandika ibibera mu ndege vyose catowe kikiri kizima ari navyo vyatumye ha- bashobora kubona no kumva ibintu byose biri muri co
amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp aravuga ko amatsinda y'abigaragambya muri sudani yateraniye i khartoum mu murwa mukuru w'icyo gihugu kuri uyu wa mbere akaba yamagana ubutegetsi bwa perezida omar al bashir amusaba kwegura ababyiboneye baravuga ko abari mu myigaragambyo bagendaga batera hejuru bagira bati ukwishyira ukizana amahoro ubutabera gahunda yo kurwanya ubutegetsi bwa perezida bashir igiye kwinjira mu kwezi kwa kane ku ya cumi n'icyenda z'ukwa cumi n'abiri muri bibiri na cumi n'umunani havutse imyigaragambyo muri sudani itewe n'izamuka ry'igiciro cy'umugati umushikiranji wa mbere w'igihugu ca nouvelle zelande uyu munsi ku wa mbere yatangaje ko leta yiwe yafashe ingingo zinagura amategeko agenga uburenganzira bwo gutunganya inkoho nyuma yaho abantu isinzi bagandaguriwe mu misigiti ibiri jahisinda arden yatangaje ko izo ngingo avuga ko zizotuza ubwicanyi mu banyagihugu zizoshirwa ahabona mu minsi icumi yatangaje kandi ko ibiziga byose mirongo itanu by'abagandaguriwe muri iyo misigiti bizaba bimaze gushikirizwa imiryango ku munsi wa tatu kugira ngo ishobore gushingura abayo hakurikijwe imigenzo ya kisilamu icegera c'umukuru w'igipolisi wali hamaha ejo ku munsi wa mungu yavuze ko ibiro arongoye bimaze kubonana n'abakuru b'idini rya isilamu kugira ngo abumvishe kiringo gikorwa co gusuzuma ibiziga kizomara kugira ngo habe itohoza nyakuri ivyo ngo yabikoze kuko azi neza ko mu migenzo ya kisilamu abantu bitavye imana bafubwa imbere y'amasaha mirongo ibiri n'ane amazina y'abantu bagandaguwe ntarashirwa habona naho imiryango yabuze imaze kubimenyeshwa inshuti mwese mukunda iradiyo hejuru ry'amerika ibiganiro twabateguriye kuri saha bigaruka inga tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri pire yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara ari nasi yadufashe gushyira hamwe ibiganiro amakuru mwashikirijwe na frederic nkonikije hamwe nanjye jeffrey mutagoma tubashimire kudutega amatwi muramukana amahoro n'amahirwe